hi guys welcome back to another all orgies guys how you all doing if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as always come back to watch my video my people today video na about Wasiu Ayinde for those of una wey be say una no know Wasiu Ayinde Wasiu Ayinde na Yoruba Fuji musician wey dey sing Fuji music my people no be small thing hmm. wey a lot of Yoruba uh, Yoruba leaders dey always use am to come perform for them. Hmm now in Ayinde house leak to social media The secret house wey Wasiu Ayinde build wey be say a lot of people dey talk say even people wey dey sing hip hop upon say dem dey collect award from abroad dey do everything if dem say dem no get money reach Wasiu Ayinde how Wasiu Ayinde wey be say na Fuji dey sing go come get this kind money my people Wasiu Ayinde house leak to social media wey make a lot of people dey come dey shock say ah ever since wey dem don dey see big house for nigeria dem never even see house wey big like this wasende say wasende na im get this kind house my people e shock a lot of people a lot of people call the talk say dem need to question wasuaide efcc need to call do their job people start to dey tag efcc start start to dey tag people wey be say dem need to arrest wasuaide or to question wasuaide to tell dem how we take make money to take get this kind place and they say no be only this place e get e get another secret one wey be say the people never even know so people dey read dey read say how wasa e dey take get money to take build this kind house say this kind house too big for wasa e dey to take to to get with the the kind music wey be say wasa e dey dey sing now my people now wey be say a lot of people dey talk say they want make dem arrest Wasiu Ayinde say Wasiu Ayinde make dem go make dem make dem make sure say dem know make e explain how e take dey get im money because of the kind house wey be say Wasiu Ayinde build and many many houses they say this house like e dey for Ijebu who oh, dey my people say na him Wasiu Ayinde build build this kind big house put say <laughs> many people no know say this kind house the house sef belongs to Wasiu Ayinde because belisin dey talk say some of the money wey wasaide get na because wasaide na person wey be say dey praise uh, all those yoruba politicians na him dey praise them e dey collect money for their hand then dem dey release some why people say this one why people talk say this one no be say matter of say e dey sing for people o dey praise people name o say no be the sing wey dey sing other people dey sing also abi na only e be the fuji musician wey dey for yoruba land wey go come get this kind of house say this kind of house people wey dey expect me get this kind of house na people wey dey sing hip hop like people wey dey dey perform from different uh, country wey dey dey use big big money take dey carry dem and wasaide own na local fuji musician how come e come take make this kind money e come take get this kind big house because this kind of, house na billions na wetin dey build this kind of house o oh. no be no be small money and eh, this house no be But be small house, household my people make i just leave una make una just watch the video of the house of wasiu ayinde make una see the way the house looks like wey wey a lot of people dey draw the attention of efcc say wasiu ayinde dem must question wasiu ayinde wasiu ayinde must explain how we take dey get money because no be only fuji no be everyday wasiu ayinde go dey perform so my people i go leave una make una just watch the video of the house before I'll come back to go talk to other people. My people, una don see the house na the video of the house na olale watch really so a lot of people wey be say dem dey call efcc say make dem arrest wasaide these people now dey dey use wasaide dey compare whiskey dey use wasaide dey compare whiskey dey use wasaide take dey compare davido bola boy make dem remember say wasaide do fifty years anniversary on stage say e don dey sing for for he don dey for this music no be say na ten years or twenty years o and dis same pipo are using Wasiu Ayinde money to compare whiskey wey he even come wey Wizkid never even spend fifteen years or sixteen years for di industry how dem go dey use Wasiu Ayinde money take dey compare whiskey and Davido and all those Burna Boy money wey Burna Boy take start to dey sing even if dem dey call dem for another country wasi ayinde if e dey perform music uh, the all those yoruba leaders politicians wey dey sing for no be small money dem dey pay am no be small money dem dey pay am so me as i see this house i no even dey doubt say no be say dem need to go investigate im aimoli uh, or im say because say the rest fuji musician dem no fit dem no fit build this kind house why be say person wey dey sing local music na go come get this kind of house local music local, local music money wey e dey make many hip hop people no fit make this kind money money wey wasa dey dey make wey dey make for one show some hip hop people go go perform they no go even see half of the money now when people dey talk say they need to arrest wasaide the money no pure na so the money no clean na so the money do this one efcc go investigate wasaide wasaide and ah, this fuji musician wey like dey talk solo solo build the way they take dey call wasaide for music even the rest fuji musician know say wasaide dem dey call wasaide pass dem and uh, politician wey be say wasaide dey work follow hey, dem get leg pass the one wey some other fuji musician dey follow other fuji musician go come out to come dey sing within fifteen years dem go don enter house And I don't see how many years when we say Wasiu they still continue to narrate it today. So that kind of person that come to say no go fit build this kind of house. How you no go take fit build this kind of house when we say you no get the year wey Wasiu Ayinde no dey reign? E don dey reign for long time and e dey make im money. And this house wey una see so somebody talk say this house no be say e build am new just that the house never lead to social media they never really video am na new na the house come lead to social media so people really dey doubt say wasa enelo go fit build this kind of house me i no fit doubt say wasa enelo go fit build am because all these politicians alone wey dey even dey praise wey dey sing for if election time come election lo election lo una see the way all those oleselu e dey very close to them both Obas also both Yoruba Obas a lot of Yoruba leaders wey he dey close to so for it for them to dey say make dem go arrest am make dem investigate Igboli I no see the reason why dem wan investigate because a lot of people no go fit use the music to take compare some Yoruba Fuji musician wey be say this year sef dem never even perform Olalo Ile month how many place wey Wasiu Ayinde dey perform because some Fuji musician wey they used to assign anything they compare some Fuji musician don't reign for like two three years and they don't go reign again why some of them say never even perform this year and what say it? if it e counts many places where he don't perform and how much he don't receive to even perform this year alone or like it e will shock many people when they talk say make dem go investigate what wasaide because what they don't live for this uh, fuji industry wey dey the the music of fuji and know olalosi these people wey dey sing dem dey get level pass dem e, pass each other no be because say this one na pasoma labi and side side osupa mean say dem go get the same money e no possible dem must get money pass each other and the money wey dem take dey carry wasa e dey for each show no be small money no be wetin you go just owe some money wey be say some fuji musician if you owe small money you don call dem come there dem don come perform Wasaide said with your body self to even get Wasaide to come perform for your own show. E no even easy. So for people to dey feel say dem dey doubt Wasaide, even if EFCC go after Wasaide, dem go see EFCC go only collect small money chop. Dem go know say Wasaide work hard for Igbo. At the end of the day, dem go see leave am. This one dem be o, just when dem use Wasaide dey compare whiskey and Davido and Burna Boy all those other uh, fuji musician wey people dey talk say na dem suppose dey get this kind house which kind na dem suppose get this kind house whether somebody dey sing local way o abi e dey sing hip hop way o as long as say it's anywhere the person for take dey make him money is making money na that one like matter right, my people as i come across this wasai e dey news na tosi make i carry am collect to come share am with una make una let me know wetin una think for the comment section and if una never subscribe make una subscribe so that una no go miss any latest gist wey i dey upload Olababatila Akinbola Williams na bye guys that's my last video bye guys.